to the bed, do not replay.
turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu hano i washington dc muzindukanye na jewe diane nininahazwe nabateguriye nkaba ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo ikaze rero kandi n'uwa mungu mwiza muti uno munsi mu gatondo nabateguriye iki amakuru yacu mu kanya turahera ku yagezweho mu karere k'ibiyaga bigari aza kuba ahanini ashamikiye ku by'umutekano wa repubulika ya demokarasi ya kongo ayo azakurikirwa n'ikiganiro c'urwaruka ejo inyuma y'ico kiganiro duca tubashikiriza dusangira ijambo musangwa ikaze nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ndanabipfuriza igitondo ciza inyuma yaho kuwa gatanu w'indwi turiko turasozera abarwanyi ba M23 bigaruriye ikibuga c'indege ca kavumu kiri bukavu mu murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo zimwe mu ngabo za leta ya kongo n'abandi bategetsi b'ico gihugu bahunze igisagara ca bukavu abanyagihugu bari bukavu bavuga ko umwanya umwe bumva amasasu ariko uwundi mwanya bakumva haratekanye umenyeshamakuru wacu temisto Socle Mutijima yanyarukiye ku mupaka wa Rusizi ya mbere uhuza Bukavu n'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kuturabira uko vyifashe.
Ugeze ku mupaka wa Rusizi ya mbere uhuza akarere ka Rusizi n'uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'epfo, ugaterera amaso ku ruhande rwa Kongo, urabona ko hari ikintu kigaragara cyahindutse. Nta mupolisi, nta musirikare uharangwa nk'uko byahoraga, yewe n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka bo ku ruhande rwa Kongo ntabo bikavugwa ko aba nabo bahunze guhera ku mugoroba w'uyu wa gatanu ubwo abasirikare ba leta bazingaga utwabo bagahunga ku ruhande rw'u Rwanda ho haragaragara inzego z'igipolisi zicunga umutekano ndetse n'abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka utereye amaso hakurya Bukavu mu ngo zituriye umupaka ubasha kubona abaturage bari mu ngo zabo bari mu turimo two mu rugo nko kumesa n'ibindi uretse urusaku rw'amasasu makeya y'imbunda nto anyuzamo akumvikanira mu ntera nko mu bice bigana ahitwa Panzi ndetse n'ahari ikigo cya gisirikare cya Kansayo nta mirwano mu by'ukuri yumvikana muri uyu mujyi umwe mu baturage ijwi rya Amerika yavuganye nawe ku mugoroba w'uyu wa gatandatu yatubwiye ko bifungiranye mu mazu gusa bategereje kureba aho ibintu bigana Je suis toujours confiné chez moi, mais jusque là il y a toujours euh, crépitement des balles réelles.
ubu ndacyifungiranye iwanjye ariko kugeza na n'ubu haragenda humvikana urusaku rw'amasasu mu bice bitandukanye by'umujyi mu by'ukuri biracyateye ubwoba turi muhira no kujya kwihagarika hanze ubwabyo biteye ubwoba sinzi ngo ni bande barimo kurasa amasasu niba se ari ingabo za leta ya kongo cyangwa se ari aba imu makumyabiri na gatatu congolais ou euh, les militaires M23.
icyakora mu itangazo izi nyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu zasohoye ku gicamunsi cy'uyu wa gatandatu zirinze kwemeza niba arizo zigenzura bukavu kugeza ubu iryo tangazo riravuga ko nyuma y'aho ma makumyabiri na gatatu ifatiye ikibuga cy'indege cya kavumu igisirikare cya leta frdc n'abafatanya nacyo bahunze mu rujijo rwinshi bagata umujyi wa bukavu bamaze kuwusahura no gukoramo andi mabi menshi izi nyeshyamba zirasaba abaturage gutuza kuba maso no kwitoramo amatsinda agizwe n'abantu b'inyangamugayo babayobora zikabizeza ko zizabacungira umutekano mu gihe abasirikare ba leta bashaka kugaruka kubahungabanya ma makumyabiri na gatatu kandi mu itangazo ryayo yasabye ingabo z'u Burundi gutaha ko nta mpamvu isobanura ukuba kwazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa umuturage waganiriye n'ijwi rya Amerika yatubwiye ko uretse impungenge z'umutekano abatuye uyu mujyi bagifite mu bice bitandukanye byawo ibikorwa by'ubusahuzi byafashe indi ntera Mais il y a euh, un pillage systématique.
gusa hari ubusahuzi bukomeye cyane aha i bukavu mu isoko rikuru rya kadutu barimo barasahura ku buryo utabyumva ahari ububiko bw'ibicuruzwa hose barimo kuhasahura mu maduka ni uko ibisambo by'aha bukavu nabyo byaboneyeho bafunguye gereza barabarekura rero hari ibisambo byururiye kuko ibintu bibeze ngo bisahure abaturage la population.
ibintu byatangiye guhindura isura mu mujyi wa bukavu guhera mu masaha abanziriza igicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu ubwo ma makumyabiri na gatatu yatangazaga ko yigaruriye ikibuga cy'indege cya kavumu kiri mu birometero bitageze kuri mirongo itatu uvuye rwagati muri uyu mujyi mu mwanya muto ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gusakara amashusho y'imodoka zipakiye abasirikare ba leta binjira mu mujyi wa bukavu aha naho ariko biboneka ko batahatinze ahubwo n'abari mu bigo bya gisirikare basohotsemo barahunga isoko z'ijwi rya amerika zatubwiye ko bafashe umuhanda uca mu duce twa nyangezi komo no gukomeza mu kibaya cya rusizi ugana uvira biracyari urujijo kumenya impamvu ingabo za leta zahunze bukavu nta no kugerageza kwihagararaho imbere y'izi nyeshyamba ubutegetsi bwa kongo bushinja u rwanda gushyigikira kugeza ubu kandi ntiharamenyekana impamvu ma makumyabiri na gatatu yirinze kwihutira gutangaza ko yafashe bukavu nk'uko yabikoze ubwo yafataga goma mu kwezi gushize cyangwa se ngo abe ariyo ishyiraho abategetsi nk'uko yabikoze aho yigaruriye muri kivu ya ruguru bukavu ituwe n'abarenga miliyoni n'ibihumbi magana atatu ibaye umurwa mukuru w'intara ya kabiri ma makumyabiri na gatatu yigaruriye mu burasirazuba bwa kongo mu gihe kitarenze amezi abiri kugeza ubu kandi uruhande rwa leta ntacyo ruratangaza ku ifatwa ry'uyu murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo Temistokle Mutijima ijwi rya Amerika irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistokle Mutijima urakoze tukivuga ku vya Kongo umwe bwa buraya bugabisha ko bwiteguriye gufata ingingo zihuta inyuma yaho umurwi wa M23 wigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu kiri Bukavu ku murwa mukuru intara ya Kivu y'epfo muri Kongo. Anwar El Anouni avugira komisiyo y'umwe bwa buraya abicishije ku rubuga rwa X yanditse ko uwo muryango uhangayikishijwe n'amakuru avuga ko M23 yoba yinjiye mu burere butandukanye bwa Bukavu agira ati ubumwe bwa buraya buriko burarimbura vyihutirwa ico bwokora ukubangamira ubwigenge bwa kongo kubandanya ntigushobora kwijana ubufaransa nabwo bwasavye M23 guhagarika vyihuse ico bwise igitero uwo murwi wagavye mu gisagara ca bukavu kiri mu buseruko bwa kongo bwongera busaba ingabo z'u rwanda zagirizwa ko zishigikiye uwo murwi kuva ku butaka bwa kongo bidatevye itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'ubufaransa ubufaransa n'ayandi makungu rigira riti ubufaransa buriteguye gufatira ibindi bihano impande zitandukanye zifise uruhara mu mutekano muke wa kongo umwe bwa buraya n'ubufaransa bigabishije mu gihe ya dizabeba muri etiyopiya hariko habera inama igira mirongo itatu n'umunani y'umuryango w'ubumwe bwa afurika muri iyo nama iriko ishimikira cane ku mutekano wa kongo umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres nawe yasavye ashimise ko ico yise ubwigenge n'ubusugire bwa kongo vyubahirizwa impande zitandukanye zigakora ibishoboka kugira ngo intambara iri muri kongo ntikwire mu karere kose guteresi yasavye ko haba ibiganiro avuga ko umuti w'ikibazo ca kongo utazova mu bikorwa vya gisirikare yabwiye amenyesha amakuru bariya ya dizabeba ko umuti ubwirizwa gutorwa na ba nyene ibibazo agira ati umuti uri ngaha muri afurika perezida w'u rwanda paul kagame ari mu bategetsi bari mu nama yo muri etiyopiya co kumwe na perezida evariste ndayishimiye w'uburundi mukamenya ko iki gihugu c'uburundi kiri ku ruhande rwa congo muri no ntambara m23 ibandanya guhanganamwo n'abasirikare ba congo bari kumwe n'umurwi wa wazalendo perezida wa congo felix tshisekedi we ntiyitabiriye ino nama yatanguye ejo kuwa gatandatu ikaba izohera kwa mungu umwe mu bari mu butegetsi bwiwe yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko yasivye kugira ngo akurikiranirane hagufi ivy'umutekano wa Kongo na Liga M23 ibandanya kwigarurira ibindi bice birimwo ivy'umurwa mukuru wa Kivu y'epfo Bukavu hagati aho uburundi bwarirukanye sibi lawson mariot aserukira ishami rya onu ryitaho ibiribwa ku isi pam na sara nguyen yatwara igisata c'umutekano muri iryo shirahamwe abo bategetsi uko ari babiri bakinjuye kwa gatanu inyuma y'aho leta y'uburundi yari yabahaye amasaha mirongo ine n'umunani yo kuba bavuye ku butaka bwabwo n'itegeko ryo kutongera kuhawunyuza ikirenge amakuru ijwi rya amerika dukesha iradiyo mpuzamakungu y'abafaransa radio france international rfi mupfunya funyo akaba yuzuzanya nayo amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu yaduhaye avuga ko aba bapfasoni babiri bazize ubutumwa bwa email uburongozi bwa pam bwandikiye abakozi bayo mu burundi basaba kwiyubara ku mutekano wabo n'ivyangombwa babwirizwa kwamana mu mihana yabo kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho igihe cose umutekano wohungabana ubwo butumwa bwahanura abakozi ba pam mu burundi kugura stock ishobora kwamaza indwi zibiri irimwo ibiribwa amazi amazi imiti kwamana amatelefone arimo umucanwa uh, n'uburyo bwo gushobora guhamagara buzwi nka unite mu burundi na za chargeur bakamana n'amafaranga agera ku madolari amajana atanu ku mufuko wabo no kuraba ko baba ahantu vyokoroha kubageraho bibaye ngombwa ko babatabara impande zitandukanye ijwi rya amerika dukesha ino nkuru zivuga ko leta y'u burundi yafashe ubutumwa bwa pam nk'ubutera ubwoba abadiplomate bari burundi n'abanyagihugu b'ico gihugu leta y'u burundi Burundi yagije abategetsi ba PAM birukanywe kubangamira umutekano w'Uburundi amasoko abiri y'ijwi rya Amerika yizeye yatubwiye ko leta y'Uburundi yari isanzwe ifitiye agashavu umufasoni CB Marriott yagize ati hari umunsi yasabye abakozi bose gukorera muhira kubera umutekano amanama n'amahugurwa byari kuba uwo munsi byose bica birasiba ibi byarababaje leta amasoko y'ijwi rya Amerika ni uko avyuzuzanya avuga radiyo y'abafaransa RFI ivuga ko abategetsi babiri ba PAM Uburundi bwirukanye bakinjuye ku wa gatanu mu gitondo bagiye n'indege y'u Rwanda ihaguruka iva mu Burundi ije i Kigali mu gatondo abategetsi ba PAM mu Burundi birukanywe mu gihe umurwi wa M23 uriko wigarurira ibisagara bitari kure y'imbibi Burundi buhana na Kongo ku wa gatanu M23 yigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu aho Burundi bwari bufise batanyo zine z'abasirikare bari mu bagiye gufasha ingabo za Kongo mu rugamba zimazemwo gihe na M23 bivugwa ko ishigikiwe n'u Rwanda hagati aho si ubwa mbere Uburundi bwirukanye abategetsi ba ONU bubaziza ivyo bavuze mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bwirukanye muganga Walter Kazadi Mulombo yaserukira ico gihe ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu Burundi n'abandi bahinga batatu b'iryo shirahamwe aba bazize ko bari basavye leta y'u Burundi gushira ahabona amakuru y'ingene ubwandu bwa virusi ya corona bwari bwifashe ico gihe OMS ico gihe yavuga ko hari amakuru menshi y'ubwandu bwa corona leta y'u Burundi yahisha ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandanirize ku kiganiro ejo
amahoro y'imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu fm ndizera mumeze neza aho muherere mu bice bigiye bitandukanye byo kuri uyu mubumbe dutuye by'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi muganagizwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mukimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari jye muri kumva muri studio cyangwa se kuri mikoro ndikaremera patrick mbaye ikaze abana bafite uburenganzira bwabo bwihariye bubarengera mu buzima bwabo bwa buri munsi kugeza bavuye muri iki cyiciro cyo kuba bitwa abana bumwe muri ubwo burenganzira bwabo twavuga nk'uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi nk'uko biri mu ngingo ya cumi n'icyenda y'amasezerano nyafurika ku burenganzira n'imibereho myiza by'umwana icyongeyeho kandi umwana wese afite uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi be kandi aho bishoboka akabana nabo ibitandukanye rero n'ingingo hari abana bisanga barerwa n'umubyeyi umwe gusa kubera amakimbirane ababyeyi be baba baragiranye urugero nko kuba se w'umwana yamwihakana bityo bigatera nyina kutazigera abwira umwana se umubyara umwana bikarangira avukijwe uburenganzira bwo kumenya se ese hakorwa iki kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ababyeyi ntabe intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira cyane cyane bwo kurerwa n'ababyeyi bombi bakunzi rero bacu mbere y'uko dukomeza munyemerere nakire mugenzi wanjye bazubagira fredawusi abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize nge nibuze kugaruka dukomeze n'ikiganiro ejo cya none
tubahaye ikaze bakunze b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya w'ubutumwa mudusangiza ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho mu kiganiro ejo munyemerere muri aka kanya mbasangize bimwe mu bitekerezo bamwe muri mwebwe mudahwema kudukurikira mwadusangije ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku kuzirikana ururimi rw'amarenga mu burezi mu byiciro byose mu butumwa bwinshi twakiriye reka duhere ku bwa Emmanuel uherereye irurinda kubwe abona ko kugira ngo ururimi rw'amarenga rubashe gusakara ku buryo bifasha by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ari uko rwashyirwa mu mashuri rukaba rwahera mu mashuri abanza ku buryo umwana wese azamuka afite ubumenyi n'iyo bwaba ari ubw'ibanze kuko biramutse bigenze gutyo byaba bihawe umurongo reka dukomereze ku butumwa bwa nkuru nziza pascal uherereye irongi aragira ati ntibyari bikwiye ko ururimi rw'amarenga ruba rutazwi n'abantu benshi by'umwihariko abarezi jyewe numva ikigo kibifite mu nshingano cyategura amahugurwa ku barezi bityo mu gihe ikigo gihuye na kesi yo kuba cyakiriye ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bikamufasha gukurikirana amasomo ye neza kandi nta mbogamizi agize reka dusoreze ku butumwa bwa charles uherereye kicukiro aragira ati niga mu mashuri abanza niganaga n'umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kandi yarashoboye pe ko yajyaga arusha abana benshi twiganaga amanota gusa byaramugoraga kuko mu barimu bose twari dufite nawe wari uzi ururimi rw'amarenga urumva byamusabaga gufata mu mutwe buri kantu ako ari ko kose ku bwanjye rero mbona bikwiye ko hashyirwamo imbaraga kugira ngo ururimi rw'amarenga rumenywe n'abantu bose kandi nibanajya no gusaba serivisi ntibikare abagore bashaka ababasemurira inshuti rero ndetse namwe bakunze b'ikiganiro ejo mwakoze cyane kubana natwe muri ubu butumwa tubashije gucishamo amaso
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
data ninde data ninde data ninde
ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda ese ko umwana we mama nyina data ninde kuko uyu papa atangewe bimera amakenga nk'uko twatanga ikiganiro tubikomozaho umwana wese afite uburenganzira bwo kugira umuryango avukamo akuriramo kandi abyirukiramo umurinda ku buryo bwose ukamugaragariza urukundo kugira ngo yisanzure iri tegeko kandi rikomeza rivuga ko nta mwana ugomba gutandukanywa n'ababyeyi be atabishaka keretse iyo ubutabera bwemeje ku buryo bukurikije amategeko akoreshwa muri urwo rwego ko iryo tandukana rifitiye umwana akamaro nubwo amategeko agaragaza ko umwana afite uburenganzira bwo kumenya no kurerwa n'ababyeyi be bombi hari igihe umwana yisanga cyangwa se yimwa uburenganzira bwo kumenya umwe mu babyeyi be cyane cyane nka papa we cyangwa se se umubyara bityo bikagira ingaruka zinyuranye ku mwana cyane cyane izigendanye n'amarangamutima n'imitekerereze harimo kwigunga kugira ipfunwe kubura uburenganzira bwo kwandikwa mu irangamimerere kuvutswa uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi be bombi kandi bakiriho inshuti bakunze b'ikiganiro ejo munyemere twakire mugenzi wanjye ishimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho ngende ndibuze kugaruka mu kanya dukomeze n'ikiganiro
umwana mwana we naramubohonye ndamutangarira
nza kumubwira ko ntwite ambwira ko adatera inda mpindura imirimo Kanzayire Epifani afite imyaka makumyabiri n'ine y'amavuko avuga ko yatewe inda n'umusore wahoraga amwizeza ko bazabana nk'umugabo n'umugore akimukoza ko yasamye umusore yamubwiye ko adatera inda uyu mubyeyi avuga ko yabayeho mu buzima bumugoye ibyatumye afata umwanzuro wo guhisha se umwana babyaranye njyewe icyo nakoze ni kimwe mpindura imirimo njya ahandi hantu kure ntiyongera kumbona ntazi niba narabyaye niba ntarabyaye umwana wanjye kugeza iyi saha ntabwo azi se yarankomerekeje byara mbyara ndi njyenyine ubuzima bukomeye busharira umuryango uranyanga urantererana bitewe n'uko na- nabimishije ikamba nk'ababyeyi nari nzi yuko ari wa muntu uzamfasha akanyitaho bituma numva muzinutswe n'umwe agize imyaka irindwi atangiye kubimbaza ariko mubwira ko papa we ntawe uriho reka se ko atazamenya amakuru avuye we n'abaturanyi nta muntu n'umwe uzi umuntu twabyaranye nyuma yaje gushaka urundi rugo ubwo rero ndumva nta nta mpamvu yo kumumwereka kuko ntacyo amaze mu buzima bwe nta n'icyo yamumariye na kimwe yabayeho kuntera igikomere uyu munsi ntabwo ndi wa muntu wishimye numva abagabo bose bameze nka we ntabwo mva ko ari uburenganzira umwana yavukijwe bwo kumenya ababyeyi be bombi kandi bariho Eh, ndabizi cyane nzi ko ari igikomere kuri we abaye azi ko nta papa agira azi ko papa we yapfuye narabimuhishe kubw'impamvu z'umutekano wanjye ni igikomere ufite ni n'igikomere ku mwana yego ntabwo utekereza ko umunsi umwe yarakuze ashobora kuzagira iyo nyota yo gushakisha se ntabwo yatekereza kumushaka twabaga mu mujyi wa kigali uyu munsi mbiri usizi azi ko nta se agira ngiye twaricaye kuko ni umwana umaze gukura ejo bundi azagera mu myaka yo kumubaza papa we mu gihe cyo gususha ngo bamubaze ababyeyi n'ibindi ku ishuri narabirangije nta kintu azamenya mu buryo bwo kurinda umutekano w'umutima w'umwana wanjye nanjye ubwanjye niyibagije ko uwo muntu akibaho twakundanye imyaka ine wumva nta kwicuza kuri mama Ah, kubera ko twari twakundanye ntamukundaga ntago nicuza kubera ko iyo nza kuba ndi uwicuza ngo nabikoreraga iki icyo gihe mba narakuyemo inda simbyara uwo mwana ntago rero nagombaga gukora ibyaha birenze kimwe usibye uyu hari n'abandi bagenzi be bafite icyo bavuga kuri iyi ngingo yo guhisha umwana se baretsa ku mpamvu zishobora kubitera burya uko umuntu mubanye n'uko akwitwayeho nibyo bituma nawe umwereka yuko umufitiye icyizere iyo nta bumuntu afite se ubundi waba umwereka umwana ngo bigende bite ubwo nyine aba ari ibyanjye ngomba kubyimenyera hari umuntu nzi nyine umusore yateye umukobwa inda aramubwira ati se nk'ubu uko dukundana uramutse uneye inda byagenda ute ubundi umusore aramubwira ati ngeneye nk'umukobwa inda namubwira ati ukayikuramo nyine umukobwa amaze kumwumva mu mutwe umubyeyi ahitamo kutamubwira ko yamuteye inda ubundi ahitamo kwigwariza ababyeyi b'uwo mukobwa nibo bamwiyandikishije icyakora n'ubwo bavuga ibi bamwe mu babyeyi bavuga ko atari byiza guhisha umwana se kuko bimugiraho izi ngaruka iyo nyina yamuhishe se iwo yamubyaranye nawe iyo arangije gukura atangira kubaza ku mama papa n'indi ubwo rero nyina agatangira n'ubundi kumubwira ati so nawe nabyaranye nawe ati yaragusize aragenda imigabane yo kumuha nayo umwana nyine arakura akabona abandi bana bari kuvuga ngo papa yaba yabaye n'umusore igihe cyo kugabana cy'imigabane kugira ngo bamuhe ikibanza noneho we iyo yabuze nk'umuntu umuha ikibanza adafite se nabwo rero bimubera imbogamizi agira ipfunwe iyo ambajije ngo mama ngo papa abahehe ndamubwira nti papa wawe ni uyu kandi ari sekuru hari n'igihe umwana yandeba mu jisho rye akumva atanshaka kuko ndi kumuhisha se kandi se arahari ntabwo namubyaranye na papa abandi bana bagenda bamucomekamo amakuru amakuru ati nyamara weho uri ikirara ntabwo ugira so twebwe dufite ba papa re twambara agakweto keza ashobora no gutaha afite umujinya akakwiba umwana ahungura n'ihungabana bikaba ngombwa yuko anishora no mu ngeso z'ubusambanyi kubera ko nta mubyeyi ufite umwitaho nkeramugana aniseti umwarimu muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya byumba itabu akaba inzobere mu mibanire ya muntu avuga ko guhisha umwana se babeshwa ko batabaho cyangwa se ibindi ari amakosa cyane cyane nko kuba wenda harabayeho icyasha mu rukundo hagati y'umubyeyi wamubyaye cyangwa y'umukobwa wamubyaye n'umukunzi nta kintu kimwe cyakagombye kubamo ntacyo nihe mpamvu se mubona ishobora gutuma koko wa mugore wa mukobwa yahisha umwana se nko kuri ba bakobwa babyaye inda zitateganyijwe impamvu zimwe zishobora kumuturuka wowe ku giti cye uburyo imibonano yavutsemo uwo mwana yakozwe aho yakorewe igihe yakorewe agafata icyemezo cyo guhisha umwana isi kubera wenda gutinya icyasha cyamuzaho kikajya no ku muryango we uburyo bwa kabiri ni uko nka se w'umwana ashobora kumushyiraho ibikangisho cyangwa se akavuga ati ndagufasha mu buryo byose ariko uramenye ntuzaye izagenda we bishobora gutuma nabyo akomeza kumuhisha icya gatatu umuryango w'umukobwa kubona kumenya n'uwo se w'umwana ugategeka umukobwa wawe kutazamuvuga cyangwa se avuka mu muryango babona yuko utari ku rwego rwabo bityo bakaba bamubuza bati uramenye ntuzabwire umwana wawe yuko yabyawe na runaka ese uretse ibyo byiciro mutubwiye bishobora gutuma cyangwa se bitanga impamvu umubyeyi cyangwa umukobwa ashobora guhisha se umwana mubona bigira ngaruka ki ingaruka zabyo mbere na mbere ku bana bwa burenganzira yabuze uburenganzira ku mubyeyi kuko umwana wese afite uburenganzira ku mubyeyi bwa burenganzira ku izina rye hari ubwo nyine bamuha izina ukabona ni izina ry'irigenorano ririmo ibintu ibintu bitari kwifuriza neza umwana afite uburenganzira bwo kwiga ariko urimo kumva yuko umwana wiga ufite umubyeyi ufite ababyeyi babiri n'uwiga afite umubyeyi urimo kumva ko uburenganzira bwabo ntabwo ari bumwe ariko hari n'izindi ngaruka ku mibereho ye cyangwa se ku mitekerereze agira ikintu cyo kwigunga pe kuko abandi bana ajya n'abandi barimo gukina ati papa runaka papa runaka we yabaza papa we bakamubwira bati hari n'ubwo ababyeyi bamubwiye ngo wacyana werekera aho ngaho ibiki byose uri kumva ko aya magambo akamutera kwigunga bishobora kumutera guhura n'ipfunwe atangira kujya yivumbura no ku babyeyi be kubura uburere kuko nimba arimo kurerwa n'umubyeyi umwe abandi bana bafite ba se bagomba kubaho akabona babaguriye agakweto babaguriye iki wakumva yuko atangiye kwanguza impuguke mu mibanire ya muntu ni izihe nama mutanga icyakorwa mbere na mbere ni uko kwigisha guhozaho mu kwigisha cyangwa muri bya bihe byo gupimisha n'ibiki byose kuko ntekereza ko bariya babaza abaganga ba- bize ibintu byo gufasha abantu ba- bafite ihungabana bafite iki bagatangira kujya babakorera iby'ubujyanama byo kubatega amatwi kugira gute noneho batangira kubona yuko icyo kintu kiriho bagatangira kubateguza izo ngaruka zizabaho umubyeyi noneho we akaba yajya no kubyara deja iyo yaramaze gu- kuvamo icyo kintu cyo kuzahisha umwana u- umubyeyi we w'umugabo abahanga mu by'imibanire y'abantu bavuga ko usibye amakimbirane ashobora gushamikira ku guhishwa se kuri bamwe mu bana bikozwe n'umugore cyangwa umukobwa byima uburenganzira umwana bwo kwandikwa mu irangamimerere ndetse no kuvutswa uburenganzira bwe bwo kurerwa n'ababyeyi bombi kandi bakiriho nyindishimwe honore iki ni ikiganiro ejo
ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amazi ibiyaga bikibirindura umwana ni umutware
aha ngahe nguko rero dushimiye cyane abaturage baganiriye na ishimwe honore batubwiye impamvu kuri bo bahisemo guhisha abana babo abo babyaranye zimwe muri izo mpamvu batubwiye ko harimo nk'ubuhemu baba barakorewe n'abo babyaranye cyangwa se kuba umwe mu babyeyi yakihakana umwana ndetse kandi no kuba ba yamutererana mu gihe cyo kuba yarera uwo mwana bikarangira ahisemo kuba yahisha umwana umwe mu babyeyi tunashimiye kandi cyane umwarimu muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya byumba ariyo yitwa yutabu witwa nyiramugana aniseti akaba ari n'inzobere mu mibanire ya muntu watubwiye ko kwima umwana uburenganzira bwo kumenya se bigira ingaruka mu mikurire ye nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo mudukurikiye nimutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ababyeyi ntabe intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira cyane cyane bwo kurerwa n'ababyeyi bombi nimutwandikira ubutumwa bugufi munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth eko mu ijambo rimwe ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe
dataninde dataninde dataninde reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ese ku mwana mpenywa na nyina dataninde kuko uyu wafata ngewe bimera amakenga ese ni datanira dataninde ese ni datanira dataninde sinshaka kugukomeretsa nukuri nshaka kumenya wenda hari byinshi ntazi mu buto bwawe mama nishuri reba ndamama ntazicwa n'agahinda dore unita data ambwira n'ikiniga simenye niba ari impuhwe cyangwa mukora mu nkovu uwo ari we wese yamagutuza icyo nifuza jye nuko nashimisha ababyeyi banje nyina dataninde kuko uyu wafata njyewe bimera amakenga ese ni datambwira dataninde ese ni datambwira dataninde sinifuza gukomeza kurira buri munsi uko hapfuye umugabo wese duturanye nibwira ko ari data kuko nshidikanya uwo tuba niyambonya tonoma nk'intare mama wowe uzi ukuri ukamenya n'ikinyoma uramurujijo uwo ari we wese yamagutuza icyo nifuza njye nuko nashimisha ababyeyi banjye nyina dataninde kuko uyu wafata njyewe bimera amakenga ese ni datambwira dataninde ese ni datambwira dataninde
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ejo ejo
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho tubaye turabangira amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikono muhinga bw'ivyuma mwari kumwe na diana ninahazwe ndabasigaranye ikiganiro dusangire ijambo